iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika Miriwe neza nshuti mutangwa inondwe nshasha muri kumwe natwe muri sita cumi n'umunani ijuru rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na joe diane nahazwe ndongo y'ibiganiro vy'uno mwanya amatara aguma acikagurika kandi n'ikibazo gihari umubyeyi yabyaye nta mazi ahari urinda kujya kumesera hehe mu rusenda ugasaba ko boza baraduha amazi kugira nitwabyara tuze turonke ukuntu tumesa n'ukuntu twiyoga turamara kabiri tutoze n'ukuri hariya uyu ni umwe mu babyeyi bo mu ikambi yo mu rusenderi mu ntara y'amajepfo muri kongo avuga ku kibazo c'ikena ry'amazi n'amatara mu bitaro vyakira abavyeyi bagiye kwibaruka iyo nkuru iri mu zo tugarukako mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndababwire muri make ko abanyagihugu bashika ku bihumbi bitandatu baturuka muri nigeria bara- babangamiwe n'ibibazo bitandukanye mu bisagara biri ku mupaka wa nigeria na kameruni mu gihe bivuga ko abatari bake bamaze kuhasiga ubuzima abajeje ubuvuzi muri kameruni muri ako karere bavuga ko abanyagihugu bakeneye gufashwa ishami rijejwe gutabara imbabare croix rouge mu rurimi rw'igifaransa muri kamerune rimenyesha ko ryarungitse abakozi baryo gufasha ko abenshi muri abo bahunze bagizwe n'abakenyezi hamwe n'abana kandi ko bakomeretse abandi bagahahamuka bivuye ku bwicanyi babonye bwahitanye imiryango itari mike leta ya nigeria yatangaje ko ubwicanyi buri hagati y'abanyagihugu bari muri leta ya taraba budafatiye ku moko ariko ko bufatiye ku ntureka ziri hagati y'abarimyi hamwe n'aborozi bapfa amatongo perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yatangaje kuri uno w'imana ko yahase mu kubaza inshuro zibiri perezida vladimir putin w'uburusiya ku bijanye no kwivanga k'uburusiya mu matora ya amerika yabaye mu mwaka uheze kandi ko ubu hageze ko batandukira ivyubaka hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri mu nzandiko perezida trump yasohoye acishije ku rubuga rwiwe rwa twitter amaze gutahuka avuye mu nama y'umurwi g20 uhurikiyemwo ibihugu vya rutura mu butunzi perezida wa amerika yavuze ko putin yahakanye ibirego vyo kwivanga mu bw'urusiya mu matora ya amerika perezida trump yatangaje kandi ko inama y'umugwi g20 yabaye inama y'ingirakamaro kandi ko yaboneyeho akaryo ko gusigura ko amerika itegerezwa gusubiramwo amasezerano menshi y'urudandaza yakoze mu buryo butari bwo yamara ntaco yavuze ku bijanye n'amasezerano y'urudandaza amerika ifitaniye n'ubumwe bwa buraya co kimwe n'uburyo ibihugu cumi n'icenda vyari muri iyo nama vyiyamirije isohokorwa rya amerika mu masezerano y'i paris ajanye n'ihindagurika ry'ibihe abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi ejo bahuriye mu gisagara ca istanbul muri turukiya mu ntumbero yo kwiyamiriza ihohoterwa rikorwa na perezida recep tayyip erdogan kuko batavuga rumwe nyum- kuba batavuga rumwe mu ntunge nyuma y'igikorwa co kugomba gutembagaza ubutegetsi bwiwe cabaye mu mwaka uheze ibaye imyiyerekano ya mbere yo kwiyamiriza perezida erdogan yitabiriwe n'abantu isinzi mu kiringo c'imyaka itari mike inyuma y'aho leta itereye mu mvuto abantu barenga ibihumbi mirongo itanu ikongera igakura mu kazi abababa ibihumbi ijana baregwa ko bagize uruhara muri ico gikorwa co gutembagaza ubutegetsi bwa perezida erdogan iyo myiyamamazo ibaye kandi nyuma y'aho umutegetsi mukuru mu bitavuga rumwe n'ubutegetsi kemal arangirije urugendo rw'ibirometero amajana na mirongo itanu yakoze i ankara inyuma y'aho umucamanza aturuka mu mugambwe wiwe aterewe mu mvuto mu kwezi kwa gatandatu nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nongere ngire mwiriwe ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro cacu tukagihera mu yavugwa mu vy'umutekano aho abantu umunani aribo baraye bahitanywe na grenade yatewe ku gasozi bita shinya ko ku mutumba ngoro wo muri komini gatara y'intara ya kayanza abagera kuri mirongo itanu na bane nabo bagakomereka cane umuvugizi w'igipolisi c'u burundi pierre nkurikiye yemeje ayo makuru abicishije ku rubuga rwiwe rwa twitter avuga ko abakoze ico gitero bataramenyekana ariko ari abakora iterabwoba inkuru twemeye kuza kugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma tubandanirize muri mpinga kayove ni mu ntara ya rutana ivugamwo abanyagihugu bafise ingorane zikomeye zo gushobora gushikira utuzu two kuguriramwo imiti ivyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu alain yves irankunda abo banyagihugu nabo muri zone mugendo batubwira ko ukuba badafise ayo mazu adandaza imiti biri mu vya mbere bibatuma bafata imiti y'amagendu iyo nayo ikaba igurishwa n'abantu batabifitiye uburenganzira kandi bakabikora mu kinyegero nk'uko amakuru dukura mu banyagihugu avyemeza iyo nyifato yo gufata imiti y'amagendu abo banyagihugu bakabona ko idashobora kubavamo ku mvo z'uko atahandi boyigura aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi ry'amerika mu bantu ndayirose ndayigura Eh, mba nabuze uko ndabigira eh, ni ikibazo kubera ata- ata amazu atwegereye twoguriramo imiti niyo mpamvu tu- dushaka kugura iyo miti y'amagenda Eh, tuba twaburaniwe kugira dushike nko kwa muganga hari kure yacu tuca tuyikora hafi hatwegereye hari igihe tugira amakenga turashobora nko kuyikoresha ntituronke kamitende duca tumenya nyene ko iyo tugira nabi turakunda kuyikoresha kubera uburyo amaforomasiyo ntatwegereye rero nicyo gituma duca twikora ku baba bayifise hagufi turarushe cyane kubera urumva si byiza hari igihe ushobora kugura uwo muti ugaca usanga urongereje n'akariho bigaca byunyuka nta kundi bica biboneka ko ni kure cyane nta maforomasi aradushikira kugura imiti utabonye igeneye imeze uza wumva ati akihina mu cyumba akazana ntiwabonye iwe iwe- aho yawukuye urumva tuca tubona ko tubangamiwe cyane rwose abo banyagihugu bashishikara bavuga ko iyo miti naho bayifata igaruka ikabatera ingaruka ku magara yabo niyo mpundu christine aritanga ko akarorero k'ivyamubayeko nari ndwaye umushishito hama kubera aho naba abona ukuntu merewe atugwaye gute ndamubwira hama acampa ibinini iyo ibyo binini ndaja ko ndabimira rero haragera igihe ndagenda biranka nyene kubera iyo miti nanyoye ntiyari kikizi iyo ngwara nari ndwaye basanze ari imiti ya malariya ashitse kwa muganga barambwira atugwaye gute ndababwira aca bambaza ati uti hari ibinini wowe uranyoye ndababwira ati yego hari ibinini nanyoye acambwira ivyo binini bimeze gute ndababwira ati "Ni- nda- ivyo binini ndabibereka acambwira ati ni ibinini vya malariya iyaba twegerewe ni- na- n'ahantu- n'ahantu tugurira iyo miti vyari kuba vyoroshe cane bamwe mu badandaza bavuga ko bigoye kwiyumvira kugurura amazu adandaza imiti muri aka karere ka mpinga kayove laurent nzeyimana aha akavuga ati nuko harabura n'inyigisho baba baduhimiriza n'ahandi bishitse turonse abantu baduhimiriza byari ibintu byiza natwe ubwo twari twifuza kandi ndibaza ibintu byerekeranye n'uburyo ntibyotugora nk'uko nk'akazi byari twari dusanzwe dukora nyine twe twari dusanzwe turi abadandaji nyine bo muri no komine yacu n'ibintu byerekeranye n'ivyo vy'ama gushinga ano mazu yo kudandaza imiti ku bwacu byari ibintu twari twifuza ubu umugambi wumviswe utahugwa na bose ntidutahura ukuntu yoshingwa kandi benshi ntibanatahura neza n'akamaro kayo bokorana n'amakomite yajejwe iby'amagara y'abantu mu gushikira umunyagihugu umwe umwe wese badutahuza akamaro ko gushinga amazu adanaza imiti ico kibazo kirarajishinga abajejwe intwaro muri komine mpinga kayove yamara bakavuga ko bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo gikemugwe musitanteri revokate nibigira abanza kutubwira uko bariko baratuza abadandaza imiti y'amagendu by'ukuri imiti y'amagendo eh, muri komine yose dufatikanije n'abajejwe intwaro n'umutekano twebwe ubu muri komine mpinga kayove naho hakunda kuba ingorane z'imiti bigaca bituma rero iyo miti y'amagendo imera nk'iyigabanuka abanyagihugu bavuga yuko bafise ingorane z'amazu yo ku- adandaza imiti icyo kintu twaragaragaje ko gikorera ko cyane kuko twarabona yuko ari intambamyi eh, hariho ababigenga batanguye kuja barashyiraho eh, amafarumasi abenegihugu turababwira ingaruka mbi z'imiti y'amagendo na burya turi kure cyane mu myaka izoza kumbure n'abandi bazoheza bace bakwirikira twose nk'abadufata mu mugongo reka twizere naje ndizeye turizeye ko leta ari umuvyeyi kandi izodufasha kuko dufise imitumba myinshi cyane muri komine mpinga kayove turizeye cyane yuko tugomba dukora uwo mugambi kandi ni iterambere kuri twebwe twese haba mu ntwaro no mu banyagihugu bose amakuru dukura muri bamwe mu bajejwe ivy'amagara y'abantu amenyesha ko abantu batari bake bama babituye basinzikaye ivyo rero bikava ku miti baba bafashe ata mpanuro bahawe n'abavyigiye mu ntara ya rutana mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika urakoze alain yves irankunda tuve mu gisata co kwivuza dukurabe ibivugwa gato mu gisata c'indero aho tugaruka ku nkuru y'ibijanye n'umugambi w'igihugu c'u Burundi co gu- wo gushira amwe mu mashure afise indaro eh, mu minwe y'abikorera utwabo ubushikiranganji rero bw'indero mu Burundi busigura ko ari nka hamwe ayo mashure yoshigwa mu bikorera utwabo vyokemura ibibazo bitari bike muri ico gisata yamara abana bose ko bavyumva umunyamakuru wacu Diane Ndonse abitugire ku muriri ku ngorane zijyanye no kutazoshobora kuronka uburaro mu mashuri yisumbuye ku banyeshure ubushikiranganji bw'indero nta mpungenge bufise ni mu gihe itegeko ry'umukuru w'igihugu ritunganya gushasha uburaro ryo mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze rirekurira umuntu wese na cane cane amashengero yifuza gushinga umutahe mu kubaka uburaro ku mashure umuvugizi mu bushikiranganji bw'indero juma edouard avuga ko byokunganira ubwo bushikiranganji leta yaruguruye kandi ababishoboye hari nk'abavyeyi bagiye hamwe mw'ishirahamwe canke hari nk'amashengero canke abandi abari bose babishoboye barashobora kubaka hafi y'amashuri bakubaka uburaro bumvikanye n'abavyeyi bakakira abo bana navyo nyene ivyo twobikenguruka kandi iri tegeko rirabirekura kugira ngo aho bigoye abana bashoboye kuronka uburaro hafi ariko rero bamwe mu banyeshure bafise amakenga ko batazoronka amafaranga yo kuriha muri ubwo buraro bw'abikorera utwabo bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika kuri lise muramvya basaba ko leta yobandanya ibashigikira ahubwo ikarusha uko yahora babishyize mu minwe y'abikorera utwabo natwege twogira ingorane kubera uwoca usanga uburaro ubumengano bw'abantu bafise amahera boca buba bw'abana b'abatunzi nka kubera ko amapirive ubura yiga abana b'abategetsi nayo dusanzwe dutanga ubu hariho benshi ananira ahubwo binashoboka leta yoshyiramo n'ubundi buryo ku buryo botugabanya hariho na benshi muri twebwe ugasanga kumva uri gufashwa na mukuru wawe canke mutoyi wawe bica bivuna cyane nk'ubu nahora ndiha nk'ibihumbi nka cumi nkaca ngenda nkamubwira ati batwongereye ko bibiri kandi si umuvyeyi wanje deja turavukana nawe nyene ntibiheza ngo bimworohere cyane eka n'abavyeyi babona ko abana babo vyobagora kwiga amashure kugera muri kaminuza ku bw'amikoro make basanganywe byongeye basanzwe baba mu mitumba aho umunyeshure atokoroherwa kwiga ataha muhira aba ni bamwe mu bavyeyi baba ku mutumba nyarucamo wo muri komine bukeye bavuga ko abana babo vyobagora ko basubira kwiga mu gihe leta yokuraho uburaro rwose mu minwe y'abikorera utwabo ishure rica rihagarara ku buryo burebure burenze kubwo leta yahora ifasha abanyeshure n'ubwo ifasha guterera abavyeyi canje ndabona ko abana benshi batozura kwiga abantu tubari ngaha muri aka karere ka nyarucamo n'abakene ntiboshobora kurihira umwana ngo yige amara amashure yirihira ishure canke arihirwa n'abavyeyi nko muri kaminuza urazi ko bamwe biga basaba indaro bakirihira bakongera bakiriha n'amafaranga y'imfungurwa ntugenda urose amafaranga utangira umunyeshuri yiga kugira muri kaminuza heza amashuri muri prive muri rusange abavyeyi b'abirimizi basanzwe bikora ku matongo canke ku bitungwa kugira ngo bashobore kwigisha abana ariko rero bamwe bavuga ko amatongo yaze batoronka ayo bagurisha n'ayo basigarana ibintu bikunyurwa n'uko nayo bafise atacimbuka ngo batume bikora ku mwimbu aha kandi abavyeyi baracibwa intege mu kwikokorera umwana ku bijanye n'ishure mu gihe aheza ntaronke akazi nk'uko uyu muvyeyi abivuga urumva umaze kubona umwana yo kwiga ukazi urarya agatongo komureze uvungura ko ugatangura ukora hirya iterambere ry'uwo mwana usanga na nyatambere rya mwana mwana atagira uriko uramurondera ahejeje ishure ntiyoca gusubiza amahera agasuba akagura andi matora ibintu by'abanyeshuri umva naho yiga ubu turiko turabi no mu gihugu iwacu abize ni benshi iyo bicaye baguma bagora abavyeyi batugora kugira umuronkera isabune honyine umva yahora ari umunyeshuri ni za ngorane umaze kuguma ubona umwana aje gukukuma ngaha muhe agafata isuka hamwe n'abavyeyi yarize ukumva ngo yahejeje yahejeje nivyo bidutera ingwane humva nkubwiye nti amashuri yaraheze nta mashuri mbona ntacatumariye twebwe abavyeyi nta na gitoyi yumva umwana adateye imbere yize uri umuvyeyi nawe urumva ucumenga n'ubundi twakoreye ubusa hagati aha tumenyeshe ko leta isanzwe ishigikira abanyeshure ba ntaho nikora haba mu kubaronsa uburaro co kimwe n'amafaranga y'ishure ariko uko itegeko riringaniza gushasha uburaro rivuga nuko ba ntaho nikora bazorabwa n'amakomine bavukamwo iruhande yaba hari abasanzwe bagendana ubumuga bwo ku mubiri kwiga bataha mu mitumba bitokorohera juma edouard avugira ubushikiranganji bw'indero abandanya avuga ko iyo ndinganizo nshasha itabasize inyuma nk'umunyeshuri agendana ubumuga bibonetse yuko akwije amanota bashobora kumuha ikibanza mu buraro ibyo birategekanije n'amategeko cenye n'abantu aho nikora amategeko asanzwe ariho nuko bamenywa n'amakomine bavukamo amakomine arabandika gaca yitunganya ku buryo bafasha abo bana babo tumenyeshe ko muri iri tunganywa rishasha ry'uburaro uburaro bwitirirwa leta buzosigara ku mashuri y'akarorero gusa abandi bakiga bataha ayo nayo yatanguranye n'umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushira ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ari wo wuwu uri kurarangira akaba agera kuri atandatu mu gihugu cose mu ntara ya muramvya diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse na wewe ubu naho duje gatonya i bujumbura amashuri yigisha akurikije porogaramu gahunda cyangwa urutonde y'icongereza muri kino gihe ya- yongerekanye kuva igihugu cy'u burundi cinjiye mu muryango wa ease yamara rero abana batari bake baracafise ingorane yo kumenya icongereza ariko harugwaruka rusa nk'uriko rakemura ico kibazo mu gushiraho ibigo bitandukanye vyo kwiga bimwe muri vyo bikaba bifatwa mu mugongo eh, n'ubuserukizi bw'igihugu ca Amerika mu Burundi Eloge Wirikaneza niwe tubaza ino nkuru Education is the key to success when you are learn. Life is easy.
abo bana baririmba ni bamwe mu banyeshure biga kuri imwe mu mashure yigisha akurikije urutonde rw'icyongereza mu burundi ni kuri millennium international academy hagati mu gisagara ca bujumbura abanyeshure baho bashobora kuvuga icyongereza atangorane utu twigeme tubiri n'agahungu nababajije ico bifuza kuba muri kazoza babinsobanurira bitabagoye I want to become a doctor because I want to save people's lives. If ngomba kuba umuganga kuko nshaka kurokora ubuzima bw'abantu bafite ingwarano bavura bagakira they become cured.
ngomba kuba umugeologiste ndakunda ibikoko nkifuza kubyiga no kubifasha Because I like science.
kubera nkunda ibiharuro n'ubuhinga nifuza kuvura abantu nka papa wanje nicyo gituma nshaka kuba umuganga Become a doctor.
aba bana nubwo bakiri mu mashuri y'intango batubwiye icyo bashimirira ishure kurusha ayandi Icyongereza ubu nico mu bihugu byinshi nico bavuga nk'ubugiye muri amerika kandi nshaka kuba doctor bica binyorohera kubera mba nzi icyongereza kandi communication n'abandi bantu bica byoroha nize mu cyongereza birafasha cyane ko ko ahantu henshi bavuga icyongereza mu cyongereza umenya kare kandi ntibigoye kwiga icyongereza bigisha ibintu nyene byo tutahora twiga ahandi mu yandi mashuri social studies physics n'ibindi ibi vyiyumviro babihuriza ko n'abavyeyi ubu n'umwe yaganiriye n'ijwi rya amerika urabona ko tuguma dutera imbere mu ndimi no mu rate- na tekinoloji nshyashya kubaho ubona abandi bavuga icyongereza kandi natwe niyo dutera tuja nicyo gituma je nashimye ko abana bokura bazi icyongereza kuko hazogira igihe usanga aho ugiye gusaba nu- n'urya muto muto azobaza icyongereza ikindi naco ntitubaye ngaha kubwo tuzegume ngaha dushobora no kuja mu mahanga aho tuzosanga dukeneye icyongereza cyane kurusha igifaransa ego n'igifaransa kirakenewe kuko hari ama- hari ibihugu bivuga igifaransa mugabo nubwo bavuga igifaransa nabo nyene barashiramo icyongereza cyinshi nansi na cimburwe umuyobozi w'iryo shure nawe aratubwira akabirya abona mu mashure yigisha mu congereza ni uko dukorera muri east africa kandi burundi buri mu bihugu bigize east africa birorohereza umuvyeyi kandi uburyo si si umurengera ashobora kuvuga kandi umuvyeyi adashatse ko umwana ashobora kwiga ngaha ashobora kumutwara muri kenya muri uganda n'ahandi hose hashoboka ariko uwo mugandakazi yemeza ko bene ayo mashure akenshi akoramwo abanyamahanga abarundi ni batatu abaganda ni cyenda abo batatu bigisha harimo igifaransa n'ikirundi mugabo batwara biriya bigwa bikomeye nka matematike siyansi histoire n'abaganda kubera sisiteme n'icyongereza biratandukanye kubera abarimu bize ngaha bize muri sisiteme francophone n'abaganda bari ngaha bize muri sisiteme anglophone ni ukuvuga ati ikintu gihindukana ururimi yego mugabo baranza nk'umuntu abigisha icyongereza bogerageza bize ukwigisha ukwigisha biratandukanye no kuvuga aronte metodologie yo kwigisha icyongereza yo kwigisha ambasade ya amerika yashizeho gahunda abakeneye kwigisha icyongereza bakarihizamo ubwenge ikongera igafasha imigwi yo guteza imbere icyongereza eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika ariho umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu ayavugwa mu makambi ubu naho abavyeyi bo mu ikambi ya rusenda iri mu ntara y'amajepfo ya kongo barashima ikigo baheruka kuronswa co kuza barivurizamo ariko yamara kuri ivyo bitaro ico bahanegura nuko atamazi n'amatara bikwiye baronswa umunyamakuru wacu vedaste ngabo niwe tubazi vyinshi kw'ino nkuru bamwe mu babyeyi babyarira ku kigo nderabuzima cyo mu rusenda kiri mu karere k'ubuzima ka nundu bariruhutsa nyuma yo kubakirwa ibyariro bya kijambere dore ko ibyo bari basanganwe byatumaga bagenda bahura n'ingorane igihe cyo kubyara bitewe n'uko ryari rito materineti twashimye cyane rwose ni nziza yadufashe neza kandi batwakira neza nta ngorane zirimo hageze kwibaruka baratwirukira bakadufasha nta ngorane zijya zitubako ni ukuri twashimye cyane rwose kandi twaranezererewe iya mbere yari ntoya ariko iyi iragutse turiyaguye ariko iri byariro bubakiwe n'ishyirahamwe rya save children rikaba rifite akarusho kuko twabitangarijwe na muganga wungirije w'ikigo nderabuzima cyo mu rusenda bwana bwange peshe hao wametupatia labda vitu yote ya, ya maternite inakuwa na vitanda kumi ndani inakuwa na, na kila kitanda kina matera yake baduhaye ibintu byose bya maternite dufite ibitanda cumi hari n'ibitanda byo kubyariraho no gupimiraho abagore batwite hari na biro y'ababyaza ariko mbere hari abagore bararaga hasi abandi nabo bagasangira igitanda kuri none usanga umugore umwe ku gitanda wala mmoja kwa kitanda nubwo biruku ikibazo cy'amazi n'umuriro kiracyari ingorabahizi kuri aba babyeyi bagana iri byariro ryo mu rusenda bityo bagasaba ko babegereza amazi n'umuriro amatara aguma acikagurika hari igihe mu ijoro amatara yikubye hama yikubye we mugaca muguma mu mwijima kandi n'ikibazo gihari umubyeyi yabyaye nta mazi ahari urinda kujya kumesera hehe mu rusenda urumva utabafishe umugwaza wawe atakuzaniye amazi cyangwa se avuye muhira ntago za mpuzu wabyariye wa- wahise wambara ntago zimeze ugasaba ko boza baraduha amazi kugira nitwabyara tuze turonke ukuntu tumesa n'ukuntu twiyoga turamara kabiri tuto- tutoze n'ukuri hariya iyi nzu nshasha ya maternite yo mu rusenda imaze icyumweru cyose itashwe ikaba ijya yakira impunzi z'abarundi ziba mu gatunguru rurinda rusenda ndetse n'abaturage b'abakongomani bo mu rusenda aho buri joro abaganga bagenda bakira ababyeyi baje kubyara bagera ku munani bedasengabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda wakoze vedaste ngabo tuve ngaho mu rusenda dukubitire gatonya mu ikambi ya mahama iri mu gihugu cy'u rwanda muri iyo kambi havugwa abana b'abigeme basama inda zitifuje ku bwinshi ibyinshi ngo ni han- ikibitera ahanini ni ubukene desire hatungimana ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi ibamwo abantu barenga ibihumbi mirongo itanu habamwo abantu bagifise amaraso ashushe ku bwinshi abigeme baba muri iyo kambi bamenyesha ko ubukene ari kimwe mu ntambamyi zituma batwara inda z'indaro ababahendesha utuntu ntibabuze nk'ukuno ari muri abo bavyaye inda batifuza abitumenyesha aha anya ikintu nyamukuru gituma abakobwa dushobora kuba twatwara inda mu bintu tutari twiteze kandi tutanateguye hakuru n'ubukene ubukene buratera umuntu kandi sinibaza ko ubwo bukene buzotewa bugahera nka byonse kiretse habaye ama intervention menshi ngira ngo. ubukene rero burashobora gufata umuntu urabona nk'igarama zitega igarama zitega bikaba ngombwa ko uzorikuramo amavuta ukarikuramo isabune ukarikuramo inkwi zo gucana ukanarifunguramwo biragoye rero kuba wo- worijera kugira ukuremo ibyo byose wongere uronke n'ibyo uzojya ukwezi kose hama rero mw'ico gihe wabikuramo ibyo byose wabona nk'ubu hari igihe ushobora no kubura amavuta yo kwisiga kandi by'ukuri tutabeshanya abakobwa turakunda ibintu byo kwisiga dukunda kumesa dukunda mbese ibintu by'isuku wasanga urabibuze kenshi ugasanga waronka n'umuntu akubwira ati jewe ndashaka kukugurira amavuta gutyo arayakugurira uyu munsi ejo akayakugurira hirya y'ejo akayakugurira nyuma haza kuzamo ibindi utari witeze kandi nawe utashaka ubwawe umushikiranganji ajejwe impunzi serafina mukantabana asaba abavyeyi kuba hafi y'abana babo kuko aribo bajejwe indero imbere y'abandi bose ngira ngo igihari ni uko iyo tuwushyiraga imbere gahunda y'uburezi niyo kugira ngo abana bose bige bajye mu mashuri bashobore kubona uburere na nkadiroma ihagije ishobora gutuma batajya muri ibyo byatuma batwara inda z'indaro kuko mu by'ukuri byibwira ko ikibazo ntabwo ari inda y'indaro ubwayo ikibazo ahubwo ni igituma izo nda z'indaro ziza ibyo rero kugira ngo tubyadiresinge birasaba yuko habaho uburezi bugenda bugahamya cya kibazo bukigisha abana b'abangavu uko bitwara uko bifata umuco kugira ngo ibyo bibazo byose bitabagwaho umwe mu bavyeyi barereye aho imahama asaba ahubwo nyabona ko abatera inda abo bana b'abigeme bohanwa gutyo akizera ko iyo ngeso yohagarara abana bararuka ku ishuri mu gitondo birirwayo muri segonderi bataha ku mugoroba ukagira gutyo ukazibona umwana idegereza hariya anye ni ukuri ntitumenya twebwe ingene byagenze tugwa mu gahundwe kuko nta kundi bubigenza icyo ubyaye bose uko nyine azanye urakira none bubigenza gutega nk'ubu muga ni ukuri turababaye turababaye kandi turababaye abana muri pirimere muri segonderi ni ukuri abenshi barafise inda kandi ugasanga ni ibiharuro biteye ubwoba uwe iwawe usanga ari uko mubanye ari ukundi ari uko ugasanga ni ibibazo none bunya impanuro mu bahani zihe twebwe nk'abarundi kazi kuva kera urazi ko kuziko twama dutanga impanuro kurya umuco twarabuhunganye turagerageza tukabwira abana uko ibintu bimeze ibibaza aho biri tukababwira yuko igihe yihirahiye agatambana n'umuntu ari ikibazo nk'abajejwe gutanga ibihano bodufasha abantu bigaragaye yuko batwaje inda abo bana bakabahana kuko usanga umwana w'umukobwa afise inda uba yimuteye ari hajya anyu umenga nta kibazo cabaye muri kino gihe umuti utaraboneka uwo yabyaye araha impanuro abatarahura n'izo ngorane je nka jewe byamaze gushikira ikintu nohanura bagenzi banje ni uko bokwihangana birabaho birashika ariko kwikingira nabyo birakenewe mwa bantu kuko hari igihe yovuga ati jewe ndigumije ariko ukazosanga n'ubundi bimwe yokwirinze birashitse cyarayitwara no kunohanura rero bagenzi banje batoyi banje cyangwa se n'abakuru banje bataragira ibibazo nagize ko bokwihangana kubera umwana aragoye cyane kwigendana uri wenyine ntibingana ntibisa n'uko uri uri kumwe n'umwana ubwo umuhangayitse umwana azambara iki umwana azobaho gute mbese jeho nzobaho gute usanga ibibazo nyine biciye bikugwirana gusumba ibyo wari ufise uri wenyine ahimahama rero ikibabaza abavyeyi nuko n'abana mu mashuri mato mato bari mu batwara izo nda z'indaro ubuzima bwabo bukononekara bakiri bato desiratunga imana imahama ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika mu kanya turaza gusozera kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara ariko imbere ko duhindukira tubanze tubashikirize kano karirimbo k'umuririmbyi eme mu gihugu kibanyi c'u rwanda
urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishirwe hejuru gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose
inshuti bakunze b'ijwi rya amerika ni ngaha dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviriza diane nahazo mari kumwe ndabatumirire gusubira kutwumviriza ejo nk'aho twatanguriye zuba ari igihe cy'isaha indwi zirumanye neza mu masaha yo mu burundi no mu rwanda ndabifurize rero kururanirwa mu banyu no mu byanyu ijwi rya amerika riraza kubandanya ibiganiro byaryo bitandukanye mugira indwi nziza
wese uko y'ibyiza n'ibyiza wese